Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamuranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shatu weve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ubu ni isaha cumi na zibiri n'umunota umwe zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda muriwe neza nshuti mwese dutiramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko ugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwe kivunga muri komine giheta y'intara ya gitega
kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu giheta mu ntara ya gitega niho hari ibinogo bine twatoye
uyu ni Pierre Claver ndayicariye arongoye umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi inkuru cyo kimwe n'inkuru y'umwidogo abatwara ingenzi mu rwanda mu modoka bita twegerane ku matagisi basabwa bavuga ko ari umurengera turazigakwa ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho turabashiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru turatangura ku nkuru ivuga ko muri leta zunze amerika amatora yo mu ntango y'abademokate bahiganira kuzoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu aritezwe uyu munsi ku wa kabiri mu mareta cumi n'ane fidele niyo ngabo niba dufitiye inkuru nivyo hafi ica gatatu c'intumwa z'umugambwe w'abademokrate nizo ziza gutangwa mu matora y'uno munsi ku wa kabiri nyinshi muri izo ntumwa zikaba zituruka muri leta ya california inyuma y'amatora yo mu ntango yabereye mu ntara ya Iowa, New Hampshire, Nevada na Carolina yo mu bumanuko amatora y'uno munsi ku wa kabiri yitwa Super Tuesday aza kubera umunsi umwe mu mareta cumi n'ane yo muri Amerika. Bernie Sanders wo muri leta ya Vermont, umusenateri aturuka muri iyo muri iyo leta niwe ari imbere y'abandi bakandida bahiganwa n'intumwa mirongo itanu n'umunani gushyika ubu zemeye kuzomutora mu ikoraniro ry'umugambi w'abademokrate rizoba mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka mu gisagara cya Milwaukee muri leta ya Wisconsin ashobora kuronka amajwi menshi muri leta za California na Texas aho ibyatohoje vyerekana ko ari imbere y'abandi bakandida
urakoze fidele mu bwongereza naho abanyagihugu bariko baraterwa kamo kabasaba kudakoranira mu bibanza birimwo abantu benshi mu mugambi wo kwirinda ikwiragizwa rya virusi ya corona tim ishimwe urakoze fred igihugu cy'ubwongereza cyatangiye guteguza abaturage bacyo uko bakwirinda virusi ya corona imaze kugaragaza umuvuduko munini mu gukwiragira hirya no hino abaturage babwiwe ko ibikorwa bihuriramo abantu benshi bihagarikwa harimo n'imodoka zitwara abagenzi bamwe bavuga ko ahubwo leta yatinze guhagarika ingendo z'indege zijya cyangwa ziva mu butaliyani ubutaliyani ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi bimaze kugaragaramo umubare munini w'abantu bamaze kwandura virusi ya korona abaturage bavuze ko leta isa nk'igishidikanya gufata icyemezo mu gihe amasosiyete atwara abagenzi mu ndege yavuga ko byaba byiza agabanije umubare w'ingendo yakoraga kugeza ubu umubare wemejwe w'abamaze kwandura iyi virusi mu gihugu hose ni abantu mirongo ine minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson yabwiye abaturage b'igihugu cye ko virusi ya korona iri mu bintu bigiye kwitabwaho cyane muri iyi minsi yashimangiye ko hari ingamba zafashwe mu gihe iyi virusi yaba itangiye gukwiragira yagize ati turi mu mwanya mwiza wo gukora ibishoboka byose ngo tuyirwanye ubuyobozi bw'iki gihugu buravuga ko mu gihe iyi virusi yaba ikajije umurego abaganga n'abaforomo bagiye mu zabukuru bagarurwa mu kazi mu rwego rwo kwihashya burundu
urakoze tima mu gihugu cya israel naho amajwi y'abajije gutora babajijwe ukuntu batoye yerekana ko umushikiranganje wa mbere benjamin netanyahu ari imbere mu matora yabaye mu icyo gihugu ku munsi wa mbere fidele niyo ngabo atubwiriye inkuru yego abategetsi bajejwe amatora muri israel bariko baraharura amajwi uno munsi ku wa kabiri nyuma y'amatora agira gatatu muri israel mu kiringo c'umwaka amatora y'imbere yaho yabaye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kw'icenda umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda haba Netanyahu cyangwa uwo bahiganywe Benny Gantz nta n'umwe yaronse amajwi ahagije kugira ashobore gushiraho leta yiwe Netanyahu yagumye mu mabanga yiwe mushikiranganje wa mbere mu gihe cyose amatora yabaye igihe amajwi yose azoba yashikirijwe perezida ruben rivlin azogena umukandida yibaza ko afise amahirwe kurushiriza yo gushiraho leta y'urunani azoha umukandida gushika ku ndwi zitandatu kugira abe yashizeho iyo leta uwo mukandida ananiwe uwundi mukandida azohabwa iminsi mirongo ibiri n'itandatu kugira ashireho leta yiwe y'urunani
Eh, ndagushimiye fidele nawe timu ndagushimiye ku makuru muheje kudushikiriza mu kanya
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
amakuru yo mu ntara ya afurika ibiyaga binini tuyatanguriye mu burundi aho murwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko ugiye kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bahambwe ikivunga muri komine giheta y'intara ya gitega iyi nkuru y'ijwi ry'amerika n'abakunzi baryo tugiye kuyishikirizwa na desire hatungimana umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda mu kiganiro ku bamenyeshamakuru umukuru w'umugwi severe yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana na mirongo irindwi na kabiri petero karaveri ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku bihumbi indwi n'amajana atatu mu binogo umunani vyonyene ku ruvubu ku mutumba bukirasazi muri komine shombo mu ntara ya karusi tuhamaze amayinga ashikane twatanguye amayinga abiri dukora ibinogo bitandatu ivyo binogo bitandatu twarabikoze turabiheza hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ivyo twakuye mu binogo bibiri twita ibinogo inomero ndwi na munani tubiteranije byose hamwe havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika ibihumbi ndwi n'amajana atatu na mirongo ine na munani iyo tuvuze ico gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu burundi muri kahise watangaje kuri uno wa kabiri ko ugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya gitega ndayicariye arongoye uwo mugwi akavuga ko no muri iyo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo vy'abahambwemwo abantu mu kivunga kuva ku munsi wa kane tuzotangura ibikorwa imashitsi aho ni mu giheta mu ntara ya gitega niho hari ibinogo bine twatoye ariko ivyo binogo bine hariho n'ibindi twatoye ahitwa mutobo mutobo ni ikibanza kiri hafi ya harya hari ikibutso c'ingoma zihaye uburundi gishora aho naho tumaze kuhatora ibinogo bibiri ariko umanutse ku mucamo uja nk'ingozi hari ibindi binogo bibiri twatoye ahitwa muremera agacimbira inyabunyuvu uteranije ibinogo bine vy'amashitsi ibinogo bine vya mutobo binogo bine vya muremera byose rero ni binogo munani bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi ruvubu umugwi severe umaze iminsi ukorera ibikorwa vyarangiye abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi ko ibikorwa bigiye kubandanya nk'uko ndayicariye abarongoye abandanya bivuga ubu rero tuvuye ku ruvubu ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari ibinogo bindi tutaratora n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishyirahamwe sojeyasi atomu ryariko rirubaka ibarabara rya gitega karusi muyinga aho hantu hari umusozi mushasha bavuga ko hari ibinogo bine tuzorondera iryo vu rihavuye ivyo binogo vyahambwemwe abantu mu kivunga mu bihe bibi uburundi bwaciyemwo uwarongoye umugwi severe avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu petero karavenda yicariye agasaba umurundi wese azi ahahambwa abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu burundi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani kubimenyesha uwo mugwi
turagushimiye desire bamwe mu batwara ingenzi mu modoka zizwi nka twegerane baridogera amatagisi umurengera basabwa bavuga ko ayo matagisi amaze kubahombesha bikabije ku buryo nka baguze imodoka ku ideni basanga imitungo yabo igurishwa icamunara ni inkuru ya claude ganza munyamagana ni ukuvuga ngo imodoka nyinshi zaragurishijwe zarabazwe hariho n'abantu rwose bitari ibanga ibipangu byabo byagiye kubera babe bagiye mu mabanke kugira ngo bagure amatagisi kwishyura birabananira turasaba ngo uyu ni umwe mu batwara abagenzi mu modoka za tagisi zifite imyanya cumi n'umunani zimenyerewe nka twegerane akorera mu muhanda rubavu musanze aravuga ko imisoro ihanitse bakwa n'impuzamakoperative atwara abagenzi mu rwanda rftc babarizwamo ababera umutwaro ku buryo n'ubashije kwishyura iyo misoro ntacyo asigaye ni ikibazo asangiye n'abandi bahuriye mu mwuga ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi wiyongeye kuba amafaranga dutanga buri munsi ibihumbi bibiri magana cyenda hiyongereho n'andi mafaranga dutanga magana atatu uko upakiye kuri buri cyapa dusanga ari amafaranga menshi tutabasha ibihumbi ijana na mirongo itanu ku kwezi ibihumbi bibiri magana cyenda ku munsi iyo ubiteranyije ku kwezi ni ibihumbi magana abiri mirongo ine ibihumbi magana abiri mirongo ine iyo ubikubye n'umwaka ni miliyoni ebyiri na magana inani n'ibihumbi mirongo inani urumva ko tagisi yose baba bayegukanye hagati aho ntihabariwemo amapine uzakenera amapine uzakenera asiranse uzakenera otorizasiyo uzakenera kontorori umwana ariga uzakenera mitiwere imibare yanze guhura erega iyo mwumva tuvuga umusoro mugira ngo ni umusoro wa leta ni umusoro wa koperative uwa leta uri ku ruhande nta n'ikibazo dutwaye bavuga ko ku munsi buri modoka yishyuzwa ibihumbi bibiri magana cyenda yitwa umusoro wa parikingi ariko bakongera kwishyurwa n'ibihumbi ijana na mirongo itanu buri kwezi nayo yitwa ya parikingi ibintu aba bashoferi bavuga ko badasobanukirwa kandi ko niyo babajije abayobozi babo nta busobanuro bufatika babaha batubwira ko uwo musoro nta gutereta kurimo nta no kwinginga ko tuwishyura unaniwe kuwishyura akavamo bigaragara ko uwo musoro ari igitugu tugaragaza ubushobozi bwose dufite bukeya ntibabwumva ni ibibazo bitatworoheye turasaba ubufasha uba tubwira ni amafaranga umusoro wa gare kandi umusoro wa gare nawe tuwishyura buri munsi ntibadusobanura mu by'ukuri barababwira ati noneho mu mpega itasi yayo bakabwira ati itasi ntayo ahubwo reka duguhe nimero ya konte ugiye kuyashyira kuri beka wowe ntukajyana kuri beka ukayishyira kuri iyo konte utazi ngo ni iyande aba bashoferi bavuga ko baheze mu gihirahiro ndetse nta n'ubwinyagamburiro bafite kuko iyo batayishyuye imodoka zabo zifungwa iyo habayeho gahunda yo gufunga ikinyabiziga haba harimo uburakari bwinshi hagati y'ugifunga n'ugifungirwa kabone ko bashyiramo icyuma mu muryango wa gare ntihagire imodoka isoko iterekanye iyo borodero ukaba wayisigaho ukagenda ukagurisha televiziyo ukaza ukagombora imodoka wabura icyo ugurisha ukayibarikira ikagumaho muri gare iyo igumyeho muri gare bakubarira na pariki mu by'ukuri usanga byatugizeho ingaruka nyinshi ugasanga uwo mwana wo mu mushoferi ntakiri kubasha kubona amafaranga yo kujya ku ishuri imodoka ugasanga nyinshi zihise ziva mu muhanda kubera ko igihe cya kontorore tekinike kigeze ukabona amafaranga yo gukoresha imodoka ujya muri kontorore tekinike ni ukuyigurisha uko yari imeze kandi ukabura ahombye cyangwa se nyinshi ziranabitswe kubera kubura uwo musoro mwange nk'urugero ni ideni nayo nafashe ariko uba ihagaze nta n'amapine ifite kandi ndi kwishyuzwa miliyoni hafi imwe na magana inani y'uwo musoro mu gihe kitaruzura umwaka twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'impuzamakoperative atwara abagenzi mu rwanda rftc maze bwana ndakazi ushinzwe imodoka zikorera mu ntara tubwira ko aza kutuvugisha ahugutse hari mu masaha yine za mu gitondo izindi nshuro zose twongeye kumuhamagara nabwo yatubwiye ko atarahuguka kugeza isaha yacu y'amakuru igeze cyakora twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu rwanda rca maze profeseri harerimana jean bosco ukiyobora tubwira ko nta misanzu cyangwa andi mafaranga akwiye gucibwa abanyamuryango mu buryo butumvikanwaho na bose aho mbiherukiye icyo kibazo twakigiyemo kandi twari twagihari umurongo dusaba rfdc kuza gusobanura ibijyanye n'amafaranga icyo abanyamuryango bayo kuko buriya amafaranga cyangwa imisanzu iyo ari yo yose muri koperative yumvikanwaho mu nteko rusange z'amakoperative ntabwo rero ushobora kwicara gutya mu gitondo nka perezida wa koperative cyangwa manager wa koperative ngo gushyiraho imisanzu uko bihoze ibyo ni ibintu rwose binyura mu nteko rusange kandi turakomeza dusaba icya mbere abayobozi cyangwa abagiriwe icyizere bagatorwa n'abandi kuyobora koperative bose gukora mu nyungu z'abanyamuryango icya kabiri tugasaba n'abanyamuryango kumva ko amakoperative ari ayabo ko ari ishoramari bakoze muri koperative ibyo bari kubona bibabangamiye bakabyangira mu nteko zabo bo bavuga ko niyo bagerageje kubaza abayobozi bababwira ko ibyo bihumbi ijana na mirongo itanu nta mahitamo bafite bategetswe kuyatanga utabishatse akavamo ibyo reka mbikurikirane rwose ntabwo byaba ari byo ikigo gishinzwe amakoperative kivuga ko ubundi koperative igizwe n'abantu bihangiye ibikorwa rusange byunguka bakayobora umuryango wabo mu bwisanzure no mu buringanire batanga imigabane ingana mu mari shingiro kandi biyemeje gusangira igihombo cyangwa inyungu ibivuyemo abanyamuryango bakagira uburenganzira bungana nyamara hirya no hino humvikana abanyamuryango bavuga ko imitungo yabo yikubirwa n'itsinda rito ry'abayoboye abandi abayoborwa ntigire ikibamarira claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradiyo ijwi ry'amerika turagushimiye claude Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ndwi iheze leta y'u rwanda yarasohoye itangazo rivuga ko abakozi ba leta hamwe n'abikorera utwabo bagiye gutangura gukatwa ku mushahara ubusa n'igice ku ijana ayo mafaranga akazofasha mu kunganira umugambi wo kwivuza uzwi nka mituweli ni ingingo gushika ubu itavugwa ko rumwe leta y'u rwanda ivuga ko intererano isanzwe itangwa muri uyu mugambi yabaye nke ugereranije n'ikiguzi cy'ubuvuzi leta y'u rwanda ivuga ko ibikoze mu rwego rwo kongereza kugira ngo ishobore guha abanyarwanda uburyo bwo kwivuza ariko abanegura iyo ngingo babibona ukundi mu kiganiro muri isanga carenganye mu kanya mugenzi wacu jeffrey mutagoma yaganiriye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika kuri icyo kibazo rero nyine ndumva ko leta yarabikoreye nyine ntacyo bitwaye bitewe n'uko mu rwanda ko ibiciro biri hejuru by'ibicuruzwa ariko noneho harimo abakene nyine baba badashoboye kuba babasha kwivuza aho ayo mafaranga noneho aje ndumva uwo wa mukene yaba abitomboreyemo noneho yajya kwa muganga cyangwa se ntarware mu rugo bitewe n'uko ayo mafaranga n'ubundi azaba aje kukavaringa aya wa wundi utakoraga rero nkaba numva muri rusange ngewe nta ariya zeru n'ibice bitanu ku ijana ntacyo ntacyo atwaye nko ku rugero nari mbaye nkarikira papa nka zeru n'ibice zeru n'ibice bitanu ku ijana y'umuntu uhembwa wenda ibihumbi ijana usanga ku kwezi azaba atanga magana atanu kuba umuntu uhembwa ibihumbi ijana rero kuvanaho magana atanu ku mushahara we ngewe numva nta kibazo numva leta ngewe yakoze neza nta kibazo ngenda ibonamo kabisa abakozi niba wenda batari barabibabwiyeho wenda ndumva ahubwo baribabwiraho wenda bakabibumvisha bakabumvisha mbega ukuntu ari byo kuko abakozi nabo batabyemeye nabo baba badakunda wenda nk'abaturage bitewe ubu n'ubundi abo ngabo barakase babona ayo mafaranga noneho n'umuntu umara n'umwaka noneho atarabona n'ibihumbi wenda na mirongo itanu kandi akaba akeneye bwa bwisungane mu kwivuza rero numva natanga nyine zeru n'ibice bitanu zafashije nyine wa wundi wo hasi utabasha kuba yatanga bwa bwisungane mu kwivuza reka twakire na david nge rero ntabwo eh, buriya igitekerezo iyo kije buri wese agifata ukwe yego ariko eh, ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo ndi kubyemera kubera ko urabona ko iki gihugu cyacu cy'u rwanda eh, ubuzima burahenze burahenze numvishe hari umuvandimwe uvuze ngo ni magana atanu ku bihumbi ijana ariko twagakwiye kwibaza ngo niba uwo muntu asatwa ayo magana atanu wenda ku bihumbi ijana abona poromosiyo we yiyongera kuri wa mushahara we ya magana atanu ayibona mu myaka ingahe cyangwa se ayibona ryari Ah, dufate nk'urugero nka mwarimu mwarimu muri uyu mwaka ushize ndakeka nibwo bamwongeje eh, icumi ku ijana ku mushahara umuntu rero nimba amaze umwaka umwe bamwongeje icumi ku ijana ugahinukirwa wanga ugiye kongera umukate ah, zeru n'ibice bitanu ku ijana buriya hari ibintu abantu badakunda kwitaho mu bijyanye n'amafaranga ariko bifite agaciro buriya mu- mu mafaranga niyo umuntu yagukura igiceri cya abiri cyangwa igiceri cy'ifaranga rimwe ejo akagukuraho ikindi byanze bikunze uko iminsi igenda ihita hari ikiba kiri kuvaho none se Eh, none se rero- david eh, komeza eh, komeza yembaza nta kibazo
none kuri wowe rero urumva ayo mafaranga bayareka abanyarwanda bagakomeza bakarwara ntibavuzwe oya ntabwo bayareka ngo bo- kurwara bavuzwe ahubwo hari ahantu dore hari amafaranga kandi a- a- apfa ubusa cyane kagira inkuru dore polisi y'igihugu Mm.
niyo ifite amafaranga menshi ngewe uribuka ko nababwiye ko ndi umunyeshuri mu bintu bijyanye n'amategeko y'umuhanda yego ariko mu by'ukuri urebye amafaranga bakira buri munsi buri mezi angaha abiri atatu barandika umuntu akajya ku kizama agatsindwa akantu gato cyangwa se n'ubwo bakurikizaho nkana ngo watsinzwe udatsinzwe ugasanga umuntu amaze umwaka wose buri mwaka nibura buri kwe- bu- wenda buri mezi atatu asohora nk'ibihumbi icumi icumi icumi ukazasanga umuntu agiye kubona nka perime amaze gutakaza nk'ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu ariko icyo nshaka kumvikanisha ntabwo ari icyo guterura nshaka kumvikanisha ko polisi y'igihugu ifite amafaranga bo noneho na cya kintu bavuze cyo kuba ngo aba- aba- abantu ba- bacuruza za peteroli cyangwa se eh, bari abantu polisi y'igihugu ifata ba- ba- batwaye i- i- ibinyabiziga banyweye igisindisha cyangwa ibiyobyabwenge icyo ndacyemera ikindi ba emutizi bacu bahembwa nabo amafaranga menshi kereka abo ngabo njye numva ari bo ahari baheraho Eh, nibahere kuri abo nyine bo hejuru bafite amafaranga menshi ye murakoze cyane namwe murakaramba Eh, munsi mwiza reka twakire na Le- Le- leoni Eh, nanjye kuri kiriya kibazo ndumva ibintu byo gukata umushahara w'abakozi bitakagombye gukurikizwa kuko umushahara w'umuntu ni umutungo we bwite kuko iyo ufashe umushahara w'umuntu ukawukata uko ushaka kandi itegeko ari cyo rivuga aba ari ukuviyora itegeko bityo rero ndumva aba ndumva ko hari nuza ahandi hantu bagennye gukura amafaranga nabo bakagombye kubikura kuko ubundi n'ubundi umushahara baba bakuyeho umusoro kandi umusoro ibikorwa remezo uba ugomba gukora harimo n'ibikorwa remezo bijyanye n'ubuvuzi rero ndumva uramutse ukuyeho ariya mafaranga zeru n'ibice bitanu twaba ari gukura serivisi imwe ku kintu kimwe inshuro ebyiri ndumva rero nka- nk'abanyarwanda ah, byongeye abakozi nanone bakagombye kuba barabanje kubaganiriza bakabona gufata icyemezo ariko sinumva ukuntu minisitiri w'intebe yafata ya- yasohora iteka batari baganiriza abakozi kuko nimugoroba naraye mbibonye kuri televiziyo y'u rwanda uj- ushinzwe impuza itumanaho muri minisiteri y'abakozi arimo kuvuga ngo ntabwo ngo bere kubaza abakozi bose ariko byari inshingano kubabaza reka twakire na teofile nibyo nashaka kuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko Mm.
Eh, maze kubona itangazo ryasohowe na minisitiri w'abakozi ba leta Mm.
nibajije nibura niba hari ikintu na gito umunyarwanda yaba yigengaho ngendeye ku itegeko ku itegeko rya- risobanura ko umushahara w'umuntu ari we uwugenga ntabwo minisitiri numva yari afite uruhushya yari afite uburenganzira we ku giti cye cyo kuryama yabyuka akavuga ati bo negetse abakoresha bose gukata umushahara w'aba- w'abakozi mu gihe atari abakozi babisabye byongeye nongera gutekereza nibaza ko aba- abakozi benshi mu gihugu ntabwo bafite ubushobozi bwo- umushahara wabo nibura ntunabahagije kereka abakozi bakuru abo ba minisitiri n'abandi bo hejuru koko bo bafite umushahara uhagije ku buryo kubakata nta kibazo byabatera ariko ku mukozi mutoya amafaranga ayo ariyo yose nubwo hari abona agenda numva bayita makeya ayo ariyo yose aza gukatwa ku mafaranga adahagije we biramugiraho ingaruka icya kabiri ntabwo ari uko mu by'ukuri ugiye kureba kiriya kigo cya RSSB cyabuze amafaranga gifite amafaranga menshi ahubwo akoreshwa nabi Eh, ninjya kubaha ingero ni ikigo kimaze igihe kinini gikora cyagiye cyubaka amazu hirya no hino hano mu gihugu adakora amaze imyaka myinshi ntabwo akora yajyanye amamiliyari menshi ayo mafaranga yaba yakoreshwaga neza ntabwo hagakwiye kuboneka karansi y'amafaranga yo kuvura abantu Ni nkaba numvaga ahubwo aho kugira ngo baze kurwanira mu gufata amafaranga y'abakozi y'abaturage bakennye ha- hanozwa uburyo bwo ku- kumanaginga amafaranga yari ahari amafaranga aboneka y'icyo kigo
Mm. Na- ku bwawe wowe uravuga uti amafaranga ntabuze ariko akoreshwa nabi eh, rssb ntikoresha amafaranga neza niko mbibona nabo babitangaza kenshi ko bakavuga ngo ikigo cyahombye urakoze cyane teofile kuri ibyo bitekerezo niba ntakuniganya ijambo ugira umunsi mwiza murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turimo turareba ku cyemezo leta iherutse gufata cyo gukata zeru n'ibice bitanu ku ijana by'umushahara w'abakozi ba leta n'abigenga ku murongo wa telefoni dufite edouard mperereye mu karere ka gakenke umurenge wa minazi yego buriya ngewe uko mbibona zeru n'ibice bitanu ni amafaranga menshi nubwo wa- iyo ushyize mu mibare ifaranga guhera kuri zeru n'igice kimwe aba ari aba ari biba byatangiye kuba menshi noneho rssb kubera ko ubundi batubwira yuko rssb ubundi ikwiye ikwiye guhuzwa no- eh, y'abakozi n'iya mituweli noneho bamara guhuzwa wa wundi ukatwa menshi nk'umukozi na wa wundi wo u- utanga mituweli ya makeya ubundi bavuga ko ariko bya- bizahura noneho big- bi- bigafata- bigafashanya ku- u- ku- kunganira wa wundi wasanze makeya ikindi bakunda gu- kugo- iyo bavuze ibintu byo gukata usanga buri mwaka bavuze gukataho bakata kuri ya mafaranga y'uwo mukozi iyo bakavuga wenda nimba bakase zeru n'ibice bitatu ku mugore ugiye kubyara ugasanga ni nayo ubwo ugasanga agiyeho gutyo gutyo umuntu agahora avuga ngo bakata duke bakata duke nyamara ari amafaranga menshi ugasanga yamara kubara ugasanga imibare y'ayo bamukatse ugasanga yabaye miremire reka twakire na faustin ni kigali eh, Ndabona- nanjye nashaka gutanga igitekerezo komeza kuri icyo kibazo ubundi mituweli rwose ni ikintu cyiza cyane gifasha abantu benshi ntawe uyanze ariko ikibi ni ukuntu gukata abantu amafaranga ubundi umushahara wa- w'umuntu ni ntavogerwa rwose icyo ni ikintu kizwi ni prinsipe rero le minimum ni uko nibura leta yaba yabajije n'abaturage ikababaza iti muratekereza iki kuri iki kintu kuri iki ki- kibazo bagatanga ntuza yabo a- avi yabo babyanze bakabyanga ariko gufata kuvuga ngo dufashe amafaranga nta mafaranga ntabwo ari makeya baba batwaye ni menshi cyane ahubwo ni uko tura- turaminimiza hari abantu bahembwa amafaranga y'imice n'ikizi rero rero nabonaga yuko hariho ikintu cya hariho suruse nyinshi bakuraho amafaranga wenda sinajya muri detaye ariko benshi banabivuze ariko hari ikintu cyitwa iyo misi management ari uwambanziriza avuze gucunga nabi gucunga nabi urebye nk'amafaranga yinjira muri rssb n'icyo- n'ibyo bintu ukora ngo bya pansiyo ukareba pansiyo itanga ntabwo ni nshya ariko ukareba amafaranga ikoresha ye igira investment ijya yinvestisha mu bintu byinshi cyane by'ibizu esike by'ibizu ntabwo byunguka babitunguka se ntabyubaka ibiti amafaranga rero ubwo kugira ngo na na rssb yemere kuzafata mituweli ni uko yari yabonye ko ifite amafaranga babihinduye niba bahombye ntibarebe aho bahombera ikindi aya mamiliyari ejo umenya hari mu kiganiro cyerekeye ari amamiliyari yarigitswe yarigitswe agenda muri muri blanchiment d'argent hariyo amafaranga yose a- a- a- agarutse nta- ntabwo yatanga mituweli yose ikindi ntariya yandi yaba- ya- ya- ya- ya- ya- y- y'ibi bita amafi manini batwara nta n'umwe bafata nta na rimwe ba- bavuga bati "A- a- a- abibe- abatwaye ni ahangaha ntibayagarure ayo yose ntiyafata mu ntuza nubwo amafaranga ari menshi donc ntibareba solution muri rss ubwayo mu management yayo aherereye muri ayo mafaranga ari yitwa n'utundi tuntu ba- bashobora gukuraho ariko umushahara w'umuntu wa mwarimu umugani wa- waba wigize ntibawukureho mbabona ngo ni zero ngo ni zero bigira isenge ngo ni- ngo ni makeya ni amafaranga menshi ni amafaranga menshi ku muturage yose
Uh, turamushimiye jeffrey uh, n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho ndabona dufise akanya ko wibutsa ya ngingo nkuru nkuru twabashikirije twabwiye ko muri leta zunze ubumwe za amerika amatora yo mu ntango y'abademokate bahiganira kuzoserukira mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu uh, yitezwe uyu munsi kwa kabiri mu mareta nka cumi nane twabwiye kandi ko mu bwongereza abanyagihugu bariko uh, barategwa kamo kabasaba kudakoranira mu bibanza birimo abantu benshi mu mugambi wo kwirinda ikwiragizwa rya virusi ya korona uh, twabwiye kandi ko mu gihugu ca israeli amajwi y'abajejwe gukora gutora babajijwe ukuntu batoye yerekana ko umushikiranje wa mbere benjamin netanyahu ari imbere mu matora yabaye mu ico gihugu ku munsi wa mbere nshuti mwese rero mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na fasile yadufasha kwegeranya eh, ibiganiro twabashikirije turabashimiye rero eh, turabifuje kandi eh, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese